Ili Nijwi rya Amerika ijwi rya Amerika ribashikiza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i Washington DC mwaramutse inshuti muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa gatatu itariki mirongo ibiri n'imwe z'ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kuri mikoro muri kumwe nanje videni niyo ngabo nije nteramije ibiganiro vyo muri iki gitondo ibyo tugomba gukora twebwe ni uguhura nk'u rwanda tugasura umubano uri hagati yacu naho ya kayumba nyamwasa n'abandi bashakishwa n'ubutabera kubera ibyaha bakoze muri iki gihugu ibyo n'ibindi ntaho bihuriye uyo ni ishase zibera umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amakungu w'u rwanda ashinzwe n'ibikorwa by'umuryango w'ibihugu vyo muri afurika mu buseruko avuga ku migenderanire hagati y'u rwanda n'igihugu ca afurika y'epfo hamwe no ku makuru y'uko kayumba nyamwasa ashobora kugira ibiganiro n'u rwanda hamwe no gutahuka mu rwanda turavuga no kumwe mu bahiganirwa amabanga y'umukuru w'igihugu muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo asaba kwigizayo amatora yimirije kuba muri ico gihugu yatangujwe ejo ku munsi wa kabiri mu burundi yamara imbere yaho reka dutege amatwi amakuru twateguriwe na mugenzi wacu aroyisi bigirimana waramutse aroyisi
baramutse fideli abategetsi ba afuganisitani bashikiriza ko abantu bashika kuri mirongo itanu bishwe abandi mirongo umunani na batatu barakomereka mu gitero c'umwiyahuzi cabereye mu ikoraniro ry'abanyedini ku murwa mukuru kabule umuvugizi w'umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati najib danish yavuze ko uwo mwiyahuzi yiturikije ko igisasu aho abanyagihugu bariko barahimbaza umwaka w'amavuko w'intumwa muhamade umutegetsi mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu muri ico gihugu yabwiye ijwi rya amerika ko abantu bashika kuri mirongo ibiri na bane batwawe mu bitaro baremvye cane perezida ashraf gani w'ico gihugu yaraneguye ico gitero atako ategeka kuri wa gatatu ko uba umunsi igihugu kigandarira abapfuye avuga ko ibendera ry'igihugu rimanurwa gushika hagati haba muri afuganisitani cyangwa mu ambasade ari mu makungu y'icyo gihugu ababonye ibyabaye babwiye ibimenyeshamakuru ko iyo nyubakwa yagabwemwo icyo gitero yarimwo abantu baharurwa mu bihumbi barimwo n'abategetsi b'idini nta muhari n'umwe uremanga ko ari wo wakoze icyo gitero igipolisi mpuzamakungu ya interpol kiri mu bihe kiregwa ko kigira gishigwe muri politike n'uburusiya ni mu gihe ico gipolisi kiriko kirarondera uwizoba umuyobozi wacu mushasha nk'uko bishikirizwa n'ababikurikiranira hafi mu burusiya umutegetsi akomeye mu gipolisi c'uburusiya ni umwe mu bakandida babiri baharanira uburongozi bw'ico gipolisi kigenzura ibipolisi vyose vy'isi mu matora atekanijwe kuri wa gatatu i Dubai utsindira iryo tora azosubirira umushinwa Menge Hongwei yafungiwe i Beijing mu kwezi kw'icenda yagirizwa kurya ibiturire Mushikiranganje wa Leta z'Ubumwe za Amerika ajejwe imigenderanire n'andi makungu Mike Pompeo yashikirije jo kuwa kabiri ko Amerika ishigikiye umunyakorea y'epfo Kim Jong Yang ko ari we arongora ico gipolisi mu gishingo c'Umurusiya Major Generale Alexander Prokopchuk uwo mu generale w'umurusiya asanzwe arongoye ibiro vya Interpol mu Burusiya nyene niwe aboneka ko afise amahirwe menshi yo gutorwa kurongora ico gipolisi mpuzamakungu Uburusiya bwagirizwa ko mu myaka iheze bwakoresheje igipolisi Interpol mu guhiga abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ico gihugu Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump amenyesha ko guhagarika imigenderanire na Arabia Saudite ryoba ari kosa rikomeye eh, naho ico gihugu cagirizwa kwica umumenyeshamakuru yakorera muri Amerika ariko yamuka muri Arabia Saudite. Trump yabwiye abamenyeshamakuru ejo kuwa kabiri ko ico cose cagirizwa guhungabanya agateka ka zina muntu kitohabwa uburemere kuruta umutekano w'igihugu hamwe n'inyungu z'ubutunzi muri leta z'ubumwe za Amerika ivyo yabishikirije inyuma yaho ikigo CIA kijejwe iperereza hanze y'igihugu cemereye ko umuhungu w'umwami wa Arabia Saudite bin Salman ariwe yategetse ubwo bwicanyi Bamwe mu bahoze barongoye ikigo CIA bashikiriza ko bateye kubiri n'ivyashikirijwe na Perezida Trump. John Brennan, Brenham yahoze arongoye ico kigo kandi yamye atavuga rumwe na Trump yashikirije ko perezida ko inama nshingamateka ya leta z'ubumwe za amerika ariyo izofata ingingo y'ikizokorwa ku byatohojwe ku rufu rwa kashogi intumwa yawo ni martin griffiths eh, kuva ejo kuwa gatatu ari mu rugendo muri yemene gutegura ibiganiro by'amahoro ni nyuma y'aho intambara yongeye kwaduka ku kivugo ca hodeida griffiths atekanya kubonana n'abategetsi b'abahuti bashigikiwe na irani ku murwa mukuru wa yemene sana mu ntumbero yo kubagondoza hamwe na leta ya yemen ishigikiwe na arabiya sawudite kugira batangure ibiganiro mu buswede mu mpera z'uyu mwaka izo mpande zose uko ari zibiri zarerekanye ko zishigikiye utwigoro tw'iyo ntumwa ya oni ariko ukongera gutana mu mitwe inyuma y'agahengwe byerekanye ko ibiganiro bishobora kugorana abategetsi ba gisirikare muri yemene bagirije abahuti ku munsi wa mbere ko bateye mu gice cy'ubu mararuko bw'icyo kivuko cya odeida inteko za leta hamwe n'urunani mpuzamakungu rurongoye na arabiya sawudite nabo baciye basatira n'ibitero by'indege mu kurangiza jacob zuma yahoze ari perezida wa afurika y'epfo yarashyigikiye yivuye inyuma tom moyane yahoze ayoboye ikigo kijejwe gutorokanya amatagisi mu gihugu tom moyane aherutse kwirukanwa mu mabanga yiwe na perezida Cyril Ramaphosa perezida Ramaphosa yirukanye tom moyane muri uku kwezi ni nyuma y'uko itohoza ryakozwe risabye ko yirukanwa mu mabanga yiwe mu ntumbero yo kugarukira ikigo kijejwe gutorokanya amatagisi cyahoze cyubashwe muri icyo gihugu
urakoze aloyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika isamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni umwanya w'amakuru yo mu karere tuyahere muri congo aho umwe mu bahiganirwa amabanga y'umukuru w'igihugu yandikiye komisiyo y'amatora ayisaba kugizayo amatora sete kikuni masudi yiyamamaje nk'umukandida yigenga yavuze ko amatora adashobora kuba mu muco kuko hakiri ibitarumvikanwa ko mugenzi wacu claude ganza munyamagana araduha inkuru y'idonido kuri uyu wa kabiri ahagana mu masaha y'igicamunsi nibwo umwe mu bahatanira intebe y'umukuru w'igihugu yagejeje ibaruwa yo ku cyicaro cya komisiyo y'igihugu y'amatora seni ayisaba gusubika amatora ateganyijwe ku itariki makumyabiri n'eshatu kubuza uyu mwaka nta gihe yagaragaje yifuza ko ayo matora yazakorerwa ku ibaruwa ye bigaragara ko yakiriwe n'ubunyamabanga bwa seni ku isaa cyenda n'iminota mirongo itatu n'itanu kuri uyu wa kabiri yandikiye perezida wa komisiyo y'amatora agira ati mwari mwashyize amatora y'umukuru w'igihugu ay'abadepite ku rwego rw'igihugu n'urw'intara ku itariki makumyabiri n'eshatu kuboza ku bw'amahirwe make mu gihe habura amasaha mirongo ine n'umunani ngo kwiyamamaza bitangire biraboneka ko impande zirebwa n'amatora zitarumvikana ku ngingo z'ingenzi zatuma habaho amatora mu bwisanzure yizewe aciye mu mucyo kandi mwituze ni ku bw'izo mpamvu yasabye kwegeza inyuma by'igitaraganya ibikorwa by'amatora ateganyijwe ku itariki makumyabiri n'eshatu kuboza uyu mwaka agira inama perezida wa komisiyo y'amatora yo guhamagaza impande zose zirebwa n'amatora by'umwihariko abiyamamariza kuyobora igihugu kugira ngo bumvikane ku itariki n'uburyo amatora azakorwa ku buryo noneho yazaba mu mucyo mu bwisanzure yizewe kandi mu mahoro kuko byumvikanyweho agana ku musozo w'ibaruwa ye bwana seti kikuni masudi kandida perezida yavuze ko afite ubwoba ko mu gihe seni yatsimbara rigakoresha amatora mu mwuka uhari ubu igihugu cyagwa mu bibazo ati haba abaturage njye cyangwa mwebwe tutifuza kandi byagira ingaruka cyane ku rubyiruko mpagarariye iyi baruwa atanze habura amasaha make ngo ibikorwa byo kwiyamamaza bitangire isanze komisiyo y'igihugu y'amatora n'inama nkuru y'itangazamakuru rikoresha amajwi n'amashusho mu itumanaho bari mu nama igamije kunoza uburyo abakandida bazajya bahabwa umwanya n'amahirwe bingana mu kwiyamamaza no kugaragaza ibyo bazageza ku gihugu baramutse batowe hanashyizweho komisiyo ihuriweho n'impande zombi ishinzwe gukurikirana uburyo abakandida bose bahabwa umwanya ungana mu bitangazamakuru ni mu gihe na komisiyo y'inama y'abepiskopi gaturika ishinzwe ubutabera n'amahoro yari yamaze gusaba ubutegetsi guha abakandida bose ubwisanzure n'uburenganzira bungana mu bitangazamakuru no kwiyamamaza kandi ahantu hose bwana seti kikuni masud atanze iyi baruwa mu gihe uruhande rw'umukandida martin fayulu wari washyizweho n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ngo azabahagararire akomeje gushimangira ko nta mashini z'amatora bazemera babihuriyeho n'abo bari kumwe bavuga ko kujya mu matora azakoreshwa nk'imashini ari nko kujya mu mukino wamaze kurangira atanze iyi baruwa kandi mu gihe emmanuel ramazani shadari umukandida watanzwe na perezida joseph kabila n'abamushyigikiye we yari yashyize ahagaragara gahunda afitiye igihugu mu myaka itanu iri imbere aramutse atowe ikazibanda ku kuzamura ubukungu gusubiza ubutegetsi bwa leta ku buso bwose bw'igihugu kurwanya ubukene n'ibindi abandi bakandida bakomeye mu batavuga rumwe n'ubutegetsi barimo felix cisekedi wa udps na vital kamere wa unc bo baracyari hanze y'igihugu bimwe mu bitangazamakuru bya hano imbere mu gihugu biravuga ko bakiri mu biganiro ngo bashyigikirane iby'uko ari ukuri cyangwa ari ibihuha bikaba bizamenyekana bidasubirwaho mu mpera z'iki cyumweru ntacyo komisiyo y'amatora iratangaza ku ibaruwa ya bwana seti kikuni masudi mu gihe ibaruwa yitahabwa agaciro abiyamamaza bazatangira ibikorwa byabo kuri uyu wa kane ku itariki makumyabiri n'ebyiri z'ukwezi kwa cumi na kumwe uyu mwaka claude ganza munyamagana mu burasirazuba bwa kongo kinshasa ku bwa radiyo ry'amerika tuve muri kongo tuze mu rwanda aho u rwanda rutangaza ko ruri mu nzira zo kubwirana ibiganiro bigezwe gukomeza imigenderanire hagati yarwo n'igihugu cya afurika y'epfo nguko byatangajwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amakungu akongera akaba n'umuvugizi wa leta richard sezibera mu kiganiro yagiranye n'abamenyeshamakuru ejo kuwa kabiri ibindi kuri iyi nkuru twumviriza mugenzi wacu eric bagira ubusa muri icyo kiganiro n'abanyamakuru cyabaye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri bwana richard sezibera minisitiri w'ububanyi n'amahanga ushinzwe n'ibikorwa by'umuryango wa afurika y'iburasirazuba bamubajije kugeza ubu ikiri gukorwa kugira ngo u rwanda na afurika y'epfo byongere gutsura imibano kuko hashize igihe umwuka utari mwiza ku bihugu byombi hari hashize n'iminsi bivuga ko generali faustin kayumba nyamwasuba muri afurika y'epfo yaba yiteguye gutahuka igihe habaho ibiganiro minisitiri w'ububanyi n'amahanga yasubije ko abakuru b'ibihugu byombi bahuye bemeranya ko abaminisitiri w'ububanyi n'amahanga bazahura bakagirana ibiganiro bigamije gutsura imibano ku birebana na generali faustin kayumba nyamwasa yavuze ko ntabyo azi ntabwo turahura muri muri isoni ntabwo twahuye kubera ko umuyobozi wa south africa atarahaye ariko tuzahura tubiganire twongere dutsure uwo mubano hagati y'u rwanda na south africa ibya kayumba nyamwasa simbizi ibyo tugomba gukora twebwe ni uguhura nk'u rwanda tugasura umubano uri hagati yacu naho ya kayumba nyamwasa n'abandi bashakishwa n'ubutabera kubera ibyaha bakoze muri iki gihugu ibyo ni ntaho bihuriye gusura umubano wacu hagati y'u rwanda na south africa kuva muri bibiri na cumi generali faustin kayumba nyamwasa ahunga igihugu ndetse na mugenzi we nyakwigendera koroneli patrick karegeya wanigiwe muri hoteli yo afurika y'epfo imibano y'u rwanda na afurika y'epfo yakunze kuzamba kigali ishinja pretoria gucumbikira abayihungabanyiriza umutekano generali faustin kayumba nyamwasa yakatiwe n'inkiko z'u rwanda imyaka makumyabiri n'ine y'igifungo adahari ku byaha byo guhungabanya umutekano ibirego avuga ko bishingiye kuri politiki naho ku mashyaka atanu akorera hanze y'u rwanda atavuga rumwe n'ubutegetsi buriho yibumbiye mu kizwi nka p5 aherutse kwandikira umukuru w'u rwanda paul kagame amusaba ibiganiro bigamije demokarasi mu mahoro nabwo abanyamakuru bashatse kumenya niba ibyo biganiro bizabaho ayarimo ihuriro rnc ryatangijwe na generali faustin kayumba nyamwasa na bagenzi be pdp imanzi fd inkingi n'ayandi minisitiri sezibera nawe yabajije umunyamakuru agira ati ayo mashyaka ni amashyaka nyarwanda ayo mashyaka ni amashyaka y'abanyamahanga yose ni asosiyasiyo ni iki ntabwo nyazi ayo mashyaka uvuga njyewe amashyaka nzi ni amashyaka ari mu rwanda yanditswe mu rwanda akorera mu mategeko y'u rwanda kandi ayo mashyaka yose ari mu nteko ishinga amategeko ayandi ntabwo nyazi ntabwo ku rundi ruhande minisitiri w'ububanyi n'amahanga yatanze ikaze ku washaka ibiganiro avuga ko hari inzira nyinshi biberamo abashaka ibiganiro abanyarwanda bagirana ibiganiro bihoraho n'ejo bundi bazaze mu mishyikirano urahari sinzi aho babivugira ariko muzababwire baze abanyarwanda bose bashaka kuganira n'abandi bazaze mu mishyikirano ejo bundi ntabwo urahari ntabwo numva impamvu babisaba ni uburenganzira iyo umuntu yumva ko ari umunyarwanda ashaka kuganira n'abandi ntabwo bisaba kubera ko n'uburenganzira bwe kandi urubuga baganiriraho narwo rurahari azaze ajye mu mirenge aganire niba ari muri diaspora asanga abandi muri diaspora baganire tufite departoma hano niba atazi aho yajya tuzamurangira ajyeyo aganire n'abandi ntabwo numva iki kibazo icyo ari cyo mu cyumweru gishize inzego z'umutekano mu Burundi zibinyujije ku rubuga nkoranyambaga rwa Twitter zatangaje ko zongeye kubona imirambo ibiri ituruka mu mugezi w'Akagera ku ruhande rw'u Rwanda yerekeza mu kiyaga Rweru gihuriweho n'u Rwanda n'u Burundi. Bwana Sezibera ikinaki avuga ko ntacyazi kuko mu magambo ye yibaza uburyo abanyarwanda bazima batajya mu Burundi hakajyayo imirambo.
Iby'imirambo ijya mu Burundi ntacyo ziyemewe n'abazima ntibajyayo ntabwo numva ko ari ibi sinzi aho byaba sinzi aho babisomye igira abanyarwanda iyo umunyarwanda apfuye turabimenya imiryango ye ikamushyingura ntabwo agaciro k'abanyarwanda kabiberera kujya mu mazi n'iyo baba batakiriho ntabwo kabiberera kujya mu mazi ngo bagende bajyane kugeza ubu mu rwego rw'akarere imibano ya uganda n'u rwanda ndetse n'u burundi n'u rwanda yo ikomeje kugaragaramo agatotsi ubutegetsi bw'u rwanda buvuga ko nta ruhare na ruto rubigiramo iyi mibano ikomeje kuba mibare nako igira ingaruka ku mishinga migari yari yaremeranijweho ku bihugu bihuriye mu muhora wa ruguru ubutegetsi bw'u rwanda bukavuga ko icyifuza ari uko imibano yaba myiza kandi bugashimangira ko ku ruhande rwabwo amarembo afunguye ku washaka ibiganiro byo kongera kunoza imigenderanire aha bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu burundi ejo ku munsi wa kabiri hatangujwe indwi yahariwe amagara meza y'ababyeyi n'ibibondo muri komine kabezi intara ya bujumbura umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u burundi denise nkuru nziza yatanguje iyo ndwi yemeje ko igihugu cy'u burundi kiri mu bihugu ku isi ababyeyi bariko baribaruka n'abana batarakwiza imyaka itanu bapfa ari benshi ibindi kuri iyi nkuru twumvirize mugenzi wacu Raymond Zimana iyo ndwi yariwe amagara meza ku babyeyi n'ibibondo igice kigira kabiri ari naco ca nyuma muri uno mwaka wa bibiri na cumi n'umunani yatangujwe iceze kuri uyu wa kabiri n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u burundi denise nkuru nziza yemeje ko naho twigoro dukorwa na leta kandi incanco zitangwa ku buntu muri iyo ndwi igihugu c'u burundi kiracari mu bihugu ku isi hafi abavyeyi benshi bariko baribaruka eka n'abana bavuka bakomeye ariko bakitaba imana batarashikana imyaka itanu umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yishimikije icegeranyo cyo mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu ushira uwa bibiri na cumi n'indwi basanze inzoya zitaba imana zingana mirongo irindwi n'umunani ku bana igihumbi bavuka bakomeye abana bitaba imana batarashikana umwaka bangana mirongo ine n'indwi ku gitigiri cy'abana igihumbi abakenyezi bitaba imana bariko baribaruka nabo bangana amajana atatu na mirongo itatu na bane ku gitigiri cy'abana ibihumbi ijana babavutse bakomeye nicyo gituma leta y'u Burundi itunganya amasekeza n'indwi zihariwe abavyeyi n'ibibondo kugira ngo izi mfu z'ababyeyi bitaba imana bariko baratanga ubuzima hamwe n'iz'abana zigabanuke cyane naho yemeza ko ico gikorwa citabirwa cane umutambukanyi w'umukuru w'igihugu avuga ko hari abatitabira ico gikorwa ngirakamaro ku magara y'abantu kubera kutamenya n'inyigisho zifatiye ku kwemera kwabo cyane cyane imiryango imwe imwe y'abatwa batarategera akamaro ko gucandagisha abana ngo bave ibuzimu bajye ubuntu turasabye abajejwe intwaro abaremesha kiyago abajejwe amagara y'abantu ngo bakore ibishoboka byose kugira abo bana baronke incansho hari kandi n'abandi twumvise bafise inyigisho zibabuza kujyana abana babo ku rucanco abo bari mu basohoke no mu bakurikiye zebiya n'ahandi kuri twebwe izo nyigisho sizo kuko ijambo ry'imana ridusaba kugambukira abaganza umushikiranganji w'amagara y'abantu no kugwanya sida nawe yahamagariye abavyeyi n'ibibondo birabwa n'izo ncanco kwitaba ico gikorwa kuko uwuticandagishije agira ibibazo bijanye n'amagara muganga Tade Ndikumana yagarutse ku bigiye gukorwa muri iyo ndwi tuzotanga rero urucanco rwa kabiri rw'agasama na ribeoni ku bana bafise hagati y'imyaka cumi n'umunani y'amezi cumi n'umunani n'amezi mirongo ibiri n'atatu batashoboye kuronka ubwo rucanco ku mwaka n'igice tuzotanga kandi urucanco rugira kane rukinga indwara z'ibigoga inkorora y'akanira na rudadaza ku bana bafise hagati y'amezi cumi n'umunani n'amezi mirongo ibiri n'atatu nabo nyene batashoboye kuronka ku mwaka n'igice Kazadi Mulombo Wartel aserukira ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu ku isi oms mu burundi yasabye abo vyiga gukora kubwira izo ncanco zishikira ibice birenga mirongo icenda na bitanu ku ijana naho yemeza ko uburundi buri mu bihugu vyo gucandaga vyitabwa n'abantu benshi ariko hakama hibonekeza abana baticandagisha indwi yahariwe amagara meza ku bavyeyi n'ibibondo ikazorangira kuwa mirongo na gatatu ukwezi kw'icumi na rimwe bibiri na cumi n'umunani kiretse ibijanye n'incanco muri iyo ndwi hazotangwa amama ya vitamine a akinga uruhumyi ku bana bafise amezi atandatu gushika kuri mirongo itanu n'icenda ikindi kizotangwa ni binini vya albendazol bivura inzoka ku bana bakwije umwaka umwe hamwe no ku bavyeyi bibungenze bakwije amezi atatu y'imbanyi mu kabezi mu ntara ya bujumbura remo nzimana ijwi rya amerika
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikirizwa na mugenzi wacu thomas kamirindi
mwaramutse neza ku itariki ya makumyabiri n'imwe y'ukwezi kwa cumi na kumwe mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na kane inteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika congress yaburijemo icyemezo cya perezida gerard ford cyo gukoresha uburenganzira ntakumirwa veto yanga itegeko riha rubanda uburenganzira bwo kubaza guverinoma amakuru yose bashatse nibyo tuganiraho muri make itegeko riha abaturage ba leta zunze ubumwe za amerika uburenganzira bwo kubaza guverinoma yabo amakuru bashatse ryitwa mu cyongereza freedom of information act foia mu magambo ahinnye ryagiyeho mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na karindwi mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na kane inteko ishinga amategeko yararivuguruye ihereye ku masomo yavuye mu rukozasoni rwiswe watergate aha duhagarare gato tubanze twibukiranye ibya watergate mu magambo make mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na kabiri abanyamakuru babiri b'ikinyamakuru cyitwa washington post batangiye gutangaza ko ibiro bya perezida wa repubulika richard nixon wari uwo mu ishyaka ry'abarepublikani byashyizeho abantu n'uburyo bwo kuneka amabanga y'icyicaro gikuru cy'ishyaka ry'abademokrate cyari mu nyubakwa yitwa watergate iri hano i washington dc abantu ba perezida nixon bari barashyizemo ibikoresho byo kumviriza yari agamije kumenya ingamba z'ishyaka ry'abademokrate kugira ngo ategure neza uko azaba atsinda mu matora yari ateganijwe mu mpera z'uwo mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na kabiri inkuru imaze kuba kimomo mu itangazamakuru sena ya leta zunze ubumwe za amerika yashyizeho komisiyo yo kubikoraho anketi nyuma y'umwaka n'igice umwanzuro wayo wabaye ko bamwe mu byegera bya perezida nixon bakoze ibyaha byo gutambamira ubutabera gutanga ubuhamya bw'ibinyoma kunyereza umutungo wa leta no kumviriza rubanda rwihishwa binyuranyijeho n'amategeko anketi ya komisiyo ya sena yatahuye kandi ko fbi ikigo cy'ubugenzacyaha nayo ubwayo yari imaze igihe yumviriza abaturage benshi batabizi nabyo binyuranyije n'amategeko byakubise inkuba mu gihugu naho perezida nixon komisiyo yamureze ibyaha byo kubeshya gutambamira ubutabera gukoresha ububasha bwe mu nyungu ze bwite no gusuzugura inteko ishinga amategeko byatumye inteko ishinga amategeko ifata icyemezo cyo kumukuraho cyo kumwirukana ku mirimo ye rero we yahisemo kwegura hakiri kare umuyobozi mukuru wa fbi na minisitiri w'ubutabera nabo bareguye ibyo byose nibyo byiswe urukozasoni rwa waragate nyuma yarwo rero nibwo congress yavuguruye itegeko riha abaturage ba leta zunze ubumwe za amerika uburenganzira bwo kubaza guverinoma yabo amakuru bashatse ibirangije yaryoherereje umukuru w'igihugu kugira ngo arishyireho umukono noneho ribone gutangira gukurikizwa itegeko rigeze ku meza ye perezida gerard ford n'abajyanama be cyane cyane donald rumsfeld wari umukuru w'imirimo mu biro by'umukuru w'igihugu dick cheney wari wungirije rumsfeld na antonin scalia waje kuba umucamanza mu rukiko rw'ikirenga bavuze ko iri tegeko rinyuranyije n'itegeko nshinga ford yakoresheje rero uburenganzira ntakumirwa ahabwa n'itegeko nshinga yanga foia risubira mu nteko ishinga amategeko ku itariki ya makumyabiri y'ukwa cumi na kumwe mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na kane umutwe w'abadepite warongeye uraryemeza uko ryakabaye n'amajwi magana atatu na mirongo irindwi na rimwe ku baryanze mirongo itatu n'umwe bukeye bwaho ku itariki ya makumyabiri n'imwe y'ukwa cumi na kumwe igihumbi magana cyenda mirongo irindwi na kane sena nayo yarongeye iryemeza uko ryakabaye nta gihindutseho na gito bityo ryahise riba itegeko rigomba gukurikizwa ritagombye gusubira kwa perezida wa repubulika nk'uko itegeko nshinga ribiteganya ijwi ry'amerika itegeko riha abaturage ba leta zunze ubumwe za amerika uburenganzira bwo kubaza guverinoma amakuru bashatse freedom of information act foia rivuga ko umwenegihugu wese ashobora kubaza leta ibigo byayo byose n'amashami yayo yose amakuru ayo ari yo yose ari mu bubiko namwerekeyeho we ubwe ku giti cye ashobora kuyasaba kereka gusa amakuru arebana n'amaperereza arimo akorwa mu rwego rw'amategeko mpanabyaha amakuru ashobora guhungabanya umutekano w'igihugu aramutse agiye ku karubanda cyangwa amakuru arebana n'ubuzima bwite bw'undi muntu umuturage aramutse asabye amakuru ari mu bubiko aho ayatsi bakayamwima kandi atari muri ariya arengerwa n'itegeko ashobora kujya mu rukiko akarega leta nshuti zacu ikiganiro amerika nacyo uyu munsi ntagihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi mugire umunsi mwiza murakarama
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'impuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha aha niyo bigarukiye tubashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi tubatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.